e ke kgatiso ya motsweding fm konka bokamoso kwa tshimologong fela jaaka bontsi ba rona re setse re itse gore ga re bua ka um tshotlakako ya thobalano mme tlante re lebelele thata-thata gompieno re tote kgang ya gore e tshwenya motho go le go kanang ka morago ga ditiragalo tseo gore a go tlwaelegile gore le ga go fedile motho a tswelele pele go tshwenyega e mme um eh, go a kgonega thata um especially ga motho wa teng a sa kry thuso e maleba ka bonako wa e bona e, e, e kgona go dula le ene sebaka and e, e senya um di-area tse dintsi if not all tsa botshelo jwa motho gannye e masisi tota gore ga ke ka ke ka gapelela a ke itse go gapelela masisi a yone ke ke ke matshwao a feng a motho a ka bona mo mothong o e le gore o o sotlhakakilwe ka thobalano ga a bona thuso le o boneng thuso mme go sa tle gore a amogele le gore a fole re bona jang batho ba babedi ba ka go farologana eh, bona rena um eh, di-facts psychologically emotionally physically ne mm, mm. Eh, physically a kry yanong o tla kry le gore ne le ntwa usually so mhm. motho wa teng o tla bona go na le bo gore o bruisitse um nako e nngwe ga a tsamaye go a kgone go tsamaya sentle those are the physical symptoms um go na le gore nako e nngwe kry marapo di-joint di le botlhoko nako e nngwe go na le di-sexually transmitted infection and disease mm. dilo tse di tshwanang le bo chronic fatigue Eh, shortness of breath bo muscle tension gore ke bua fela ka the physical side na yana um bo involuntary shaking wa bona a sa roba le sentle a sa je sentle nako nngwe motho wa mme o kry a sa kgone go a kgweding e, go na le matshwenyego fo le go tshola dilo tse dintseng yana and then eh, tse di emotional o tlo re tlo bona motho o phela a na le anger e ntsi o na le shoko o feel ka re o helpless o disorientated o na le letshogo le le ntsi e la vulnerable nako nngwe ba bantsi ba kry ba iblame e motho a feel le guilty gore ka re ke ene a dira ga a dirileng gore um kotsi e ile teng um gore o fila weak wa bona dilo tse dintseng yalo ke ke emotion tseo and then psychologically motho wa teng o tla bona ke bo low self esteem yalo sadness bo depression eh go na le se re bitsang self harming behavior wa bona go na le bo eh, go avoida dipoleke tse di rileng anxiety eo wa e tlhaloganya bo post traumatic stress disorder e ke ke dilo tse dintle o slebe kore batho ba kere kgang e masisi tota e, e, e boteng ga e batle go tlogelwa fela e sa bereke ba bangwe kry ba na le go tsone di-suicidal thoughts yalo wa bona motho ga a sa bone thuso gotlhelele o mo kotsing eng kanang kang wa itse gore keng slebe yaka ke buile ko tshimologong um eh, ga re le batho re na le facet tse di rileng tsa botshelo re na le career re na le relationship re na le health di-areas tseo tse di botlhokwa tseo di ya go feleletsa di amegile motho o kore ga a sa tlhole a tshepa ope ga a sa tlhole a batla go phela le batho wa e bona gannye ga a sa tlhole a kgona go nako nngwe wa wa lebale le gore o mo kae um ba bangwe kore ba tshabela ko di-alcoholong le ritibatsi ba bona ko alcohol abuse le di-drugs mm. eh because most of your areas of life di tlile go affecte ga o kgone go focus re bitsa disorientation ga o itse le gore o fokae ra bona dilo tse dintseng yalo if I, if I wrap it up o ka nna wa re motho wa teng o nna le a negative outlook ya life ya botshelo ga bone botshelo bo le botoka o feel ka re am damaged am unworthy nna ga ke ga ka tshwanela ke bophelo wa e bona mm, mm, mm, a motho wa kgona gore a le nosi fela gore a re a iphodise ka gongwe o tswile mo kgolaganong e ne tletse tshotlakako eo kana le ga e le ne le kotsi e diragetseng eo a be a sa bue le ope a o kgona ene ka bone go ikhansela go bua le ene gore mana e se phoso ya ka mane eh, um ke siame tlante ke tswelele pele ka botshelo a go seemo gore motho a dira jalo kgotsa o tshwanetse go batla thuso o tshwanetse gore a batle thuso ka potlako gore o tshwanetse gore o batle o sa kgathalasege gore motho o ntse a didimetse sebaka se se kae mo botshelong o tsa nka makala thata go ka nna le moreetsi a tsa a ka le a letsa mo lenanong la gago a re e nna ke kgonne go iphodisa nka makala tota o tshwanetse go batla thuso ko ba counselareng ba tshwana le rona o go di-psychologist re kgone go go thusa gore o kgone go copa le botshelo o kgone go bona botshelo o ka kgona go botshela um in the midst of this problem mara o kgona go gore o ska anega ko tirong o seka anega ko di relationshipping tsa gago le jalo jalo mm, mm. ga go kgonege ausilebe gore motho a ka kgona fela ene ka bo ene gona le o o o o tswang go batlang thuso gona le o saeng go batlang thuso ka mabaka mangwe a rileng ka gongwe o a tshaba go bua gore o beteletswe kana wa tshaba go bua gore mongwe mo lapeng wa mosotlhakaka ka thobalano kana mongwe kwa tirong wa mosotlhakaka ka thobalano eh kana la mongwe fela mo motseng kana mo kasi sengwe se se mo diragaletse ga itse gore a tshimole jang a buele mang motho a tshimule yang a bolelele batho gore kana a bolelele motho gore kana selo se se ntiragaletse wa itse nako e nngwe go na le bo di-helpline o selebo ga e le gore ga o batle go bua le motho o ka tsaya mogala wa letse ba letsetsa di-helpline wa batla fela privacy mo ka dulang teng wa kgona go bua le mo mogaleng go na le di-n g o tse dintsi um tse e leng gore di a thusa yalo le yalo ga o tlhoke go go bua le batho ba ba go tlwaetseng ake gantsi ke bothata because o dula le bone yaanong a tshaba gore ba ka go naganela se segolo se go nna ke gore o kry-e thuso o sa boneng ke utlwe gore wa thusong eo le kry-a le ko dipetlele go na le di-councelara ke tsaya gore di bereka ka matsatsi a rileng o kaya ko counseling is very private ga gona opo o itseng gore batho ba tlelang mo company ene re tlela dilo tse dintsi ga se ga se dilo tse di utlwisang botlhoko fela ba bangwe ba batla di-career ba bangwe re ba thusa ka employability ba ba thusa go bona di-cv so ga o tsena ko councela go na le motho o itseng gore o itse eng and kgang ya gago e dira le councelara ga gona gore ke mang o tla itse mm, mm, mm-hmm. ee eh a re a re thuse o mongwe ga jana o e leng o re fetsang go bua ka ene ga jana gore eh a ntse sena kakanyo gore a ka leletsa helpline mme ga jana ka gongwe o ko tirong o gopotse fela gore o bana go ka ta ke chaisa ke ye kae kae o mongwe o nagantse fela gore e ya sekolo se tswa ke a lapeng ke a go lebagana le ne motho le eh, kgotsa la e le ka nna e le mo lenyalong eh di-coping skills tse o ka ba thusang ka tsone ke tse di feng go fitlhela ba bona thuso eh sa ntlha fela se se maleba ke gore a itse gore se phoso ya gage ke yone kgang ye kgolo yo ka re gantsi ba bantsi o kry-a re netielang ko ante wa e motho because gantsi o tlile boga o ka sheba e iriwa ke batho ba ba ba tlwaelegileng ba motho mo itseng wa e bona ganya yaanong mm. o boikobonya gore e kante wa ke sa bona disaene le nna ne ke apere yang or ke ne ke sa tshwanela mm. ga se phoso ya gagope ga gona ope o nnang le tetla ya gore a ire so se sentseng jalo mo gope ka lebaka lepe ga gona sepe se se justifyang ke number one mm. e tona e ke lekang gore baretsi le le le le ba e leng gore ke di-victims ba itse kgang eno wa tlhaloganya mm, mm. sa bobedi ke gore um mo lefatsheng go na le dikgwetlho tse dintsi mara ga gore gore eh, um dikgwetlho tseo di tshwanetse gore di di di di go bolelle gore gore o define according to dikgwetlho ke dikgwetlho ke wena ke dilo tse pedi tse di farologaneng ga o dikgwetlho wa e bona so ga o tsamaya mo botlhokong bo bontseng jalo o gopole seo gore re re kgona go go thusa gore o kgone go di farologane o separate le two go na le se se go diragaletseng ga o se se go diragaletseng wa e bona ganya mm, mm, mm, ee ke dilo tse pedi tse di botlhokwa tse thata-thata because mm. remember eh, ga nnye ya go sala mo tlhaloganyong ya motho ke memory e leng gore e tla be e santse ya e entertainer um se se diragetseng akere mare yanong go mm, botlhokwa mm. gore di-stoffe tsa gago di nne positive di se ka e nna tse e leng gore di ya go gobatsa ehe o senono re lebogile thata re tla kopana le wena mo nakong e tlang mme re tla fa bareetsi le email address ya gago gore ba ka go fitlhela ko kae ba ka gongwe ba tswelela pele go tlotla le wena ke re lebogamme ra leboga ke counseling psychologist ya rona go tswa mo unisa e le mme nonothipe mme ene o tla buisana le ene fela jalo kana wa mmotsa dipotso kwa go lekgongwe eh, ke lekgow e 75 e at gmail com ke lekgowe 75 at gmail.com buisana le ene kana mmotse dipotso tse di maleba teng fela foo mme jaaka a kaile gore sengwe le sengwe se se bosula kana se tiragalo ya mofuta o ha e go diragalela kana e go diragaletse o seke bebe ka la motlholope wa tsoga wa nagana gore um ke phoso ya gago eh, e ga ise phoso ya gago le e seng go sa kgathaletse gore o ne apere yang go sa kgathaletse gore o reetse mang o reng go sa kgathaletse gore o ne le botsalano go le go kanang ka mo mothong o mongwe e fela ene se ebile ene e le ka dikgoka ebile e tlisa kutlo botlhoko mo botshelong ba gago ga e se phoso ya gago gotlhelele le seng se ke motsweding fm konka bokamoso